Oromiyaa irratti nama hedduutti hidhame obbo Wandimuu Ibsaa nama jara kana hedduu gama seeraatiin gargaaruuf abukaatoo ta'eetiin hojjechuu jiru kalee nama jaatamii sagalii fulaa sadii qoodanii abukaatoo ta'uun hojjete har'a immoo nama amboo fi naannoo sunii fidan kudhanii jahaatiif abukaatoo ta'a borammoo nama soddomii lamaa finfinnee naannoo boolee bulbulaatii fidaniif dubbata manni dhaaqilinxoollee ardhallee dhaqe laalee jedha jaalanneettuu gaafii kaleetiin jalqabee waan qopheessitee jira kuna.
Kan abukaattoo ta'eef amma qabatamaan namoota hedduu kan amma mannaan irratti qaqqabe nama saddeettamii shani gareen tokko garee Baqqalaa Garbaa yookiin Gurmeessaa Ayyaanootiin gaggeeffamu nama digdamii lama gareen biraa immoo barattoota Addis Ababa Yuunivarsiitiif barattoota madda olaabuuti nama soddomiin tokko inni gareen kun immoo namoota shororkeessuma kanaaf himataman namoota boolee bulbulaa jedhaman nama soddomii lama isaan kuuwwan immoo ijoollee amboof naannoo amboo irraa qabamanii amma har'a himannaan qaqqabee gama qilinxootitti akka boru deeman lidataa kaftanyaa firdi beetiin kan adda ajaja kenne nama kudhanii jaha nama jaatamii sagal kunniin kan amma har'aa daddachatti dhaabbachaa ooleefi. Kanaan alatti illee immoo boroomlee amma hindeganaa ijoolleen barattootiin biraa kan mannaagashaa majammaraa federaal firdi beetitti dhaabbadhuuf ni jirtu ijoolleen gara digdamaatitti lakkaa'amanii kunniin kan qabatamaan himannaan qaqqabe jechuudha.
Himannaan isaanii adda addummaa qaba moo tokkum?
Qabiyyeen isaaf tokkummaa jechumaan gara gara godhan shororkeessummaadhaaf yakkaan himatanii keewwanni yakka bara kudha sagal sagaltamii jaha. keewwanni soddomii lama tokko warra yakkaan himataman hundaafuu koomaniidha.
Yakkichi maayin?
Yakkichi qabeenya balleessuu, qabeenya mancaasuu, nagaa booressuu akkas akkas kan jedhu keewwatichi kuni. Inni kun immoo kan qara shibbirii baay'inaan keewwata sadi jalatti tokko haga jahaa kan jiruu fi keewwanni qara shibbirii jahaa kun maal jedhaa waggaa kudha shanii hanga umrii guutuu hidhaa cimaa kan adamsiisu jedha. Akkasumaan immoo keewwanni biraa kan shagorru keessa keessaa caqafamu keewwata torbaffaadha. Inni kunniin hunduu kama kanaan wal qabatu. Walumaa galatti himannaan bifa lama yakkaa fi shororkeessaadhaani. Kanniin ala immoo kan maakalaayii jiran kan lakkoofsaan hamma kanaa gadi hin taane kan guututti argadhee jiruuf kan guututti hin argatin illeedha. in jiranii ammaan kanumatti jira gaa kanneen hordofaa jira.
Sochima dhiyeenya kana Oromiyaa keessa ture wajjin wal qabatee kan amma qilinxoo jiran meeqa ta'u?
Saddeettamii shan gaa'e sochii amma Oromiyaa keessatti raawwate kanaan wal qabate shororkeessummaaf yakka cimaa fakkeenyaaf amma qarshitti kan baqqalaa garbaa faati himannaa tokko haga kudha sadii irratti miliyoona dhibba tokkoof miliyoona digdamii lama akkas akkas kan jedhutu jira. Kanaan biratti lubbuun namaa kan badeen jira jedhaa. Qabeenyi mootummaa kan miti mootummaa kan namoota dhuunfaa kan manca'een jira. Kanneen kan wal fakkaatu jechuudha. Namni saddeettamii shanii kan himannaa shororkeessaa yoo ta'an namni digdamaa ijoolleen sun amma seera cabsisan jedhaman kana wajjin nama dhibba tokkoof shan ammaan dhaabbachaa jiru jechuudha.
Egaa namoonni isin dhaabattaniif kanaan duras ammas yoo ta'e. qoricha nuu kennu yeroo jalqaba dhannu jedhanii isinitti himu.
Lak lak lak natti himne amma qilinxootti dhageenye kana akkalaayii waggaa jiran rakkoon guddaan anaa fi maamiltoota qofa amma saddeettamii shan kanaaf kana duubatti hafanillee qunname anaaf isaan wal argisiisuu diduudha. Ji'a afurii haga shaniititti nama saddeettamii shanii keessaa jimaataaf guyyaa roobiidhaa odoo deddeebinu ji'a afurii shanii keessatti guyyaa takkatti nama tokkotti anaaf hayyaman. Maaloo natti fuffisaa seerriin fakkadaa yoo jedhu kuuniif nu hafeeyyu kun jedhanii kun immoo boru deebi jedhanii bakka sababa adda addaa uumuudhaan ji'a shanii keessatti guyyaa tokko daqiiqaa kudha shanii nama tokko filadhu naan jedhani boodarra amma nama tokko filadhu naan jennaan obbo Baqqalaan filadhee obbo Baqqalaa daqiiqaa kudha shanii gaafadhee odoo qilinxoon seenii torbaan tokko dura sun jechuudha.
Kan warra himatamtoota kan biraa kan barattoota yuunivarsiitii Amma gaa erga kan baqqalaa faa kan haga sa'aan sadii walakkaati haga afurii walakkaatitti raawwannee too'i isaan yoo gaggeessinu barattoota yuunivarsiitii Finfinneetiif barattoota yuunivarsiitii Maddoolaabuu kan Finfinneedhaan nama digdama kan Maddoolaabuu nama kudhanii tokko nama soddomii tokkootti himannaan dhiyaate himannaan hin dubbifameefi anis fudhatee isaan illee fudhatanii.
Maa inni himannaansa.
Shororkeessaadhaaf yakka yakki keewwanni soddomii lama. keewwata xiqqoo tokko haa haandiin hundaafuu akka yakkaatitti koomanidha. kun shororkeessaan illee keewwata sadii keewwata torba keewwata sadii jechuun isa keewwata xiqqoo tokko haga jaha qabdi isa jalatti kan tarraa'e jechuudha. Himanni hundi isaatu jechootaan adda adda xiqqoo dhabe malee qabiyyeen himannichaa hundi isaatu wal fakkaata. Kan baqqalaa fa'aa caamsaa sadiitti naaf beellamanii kan barattoota yuunivarsiitii kan immoo caamsaa kudhanii jaatti naaf beellaman. Mormii duraa fidadhaa dhiyeeffadhaa jedhanii jiru jechuudha. Sa'aatiin laaqannaa gahee yaalee waaree boodarra immoo nama kudhanii jaha nama naannoo Amboo nama kabbadaa camadaafaa jedhamu nama shabbiru jedhamu nama kun Amboo naannoo jiru kana barattoota daldaltoota barsiistota isaan nama kudha jaha kana isaan gaa ji'a afurii haga ji'a shanii kan maakkalaayit turaniyyuu dhiyaatanii mannaan hin kennameefi anis argadheera dubbisuudhaaf yeroo hin qabnu ani jara koo amansiifadhee too himannaa itti himee mormii duraa dhiyeeffadhaa jedheeni kunillee caamsaa afuritti qaba. Kana daganama sa'a sadiirraa kaasnee akkanumaan achumattan dhollee amma namuu gara taa'ee isaanii deemaniiru.
Walumaa gala jaatamii sagal. Warra hafee kudha ja'anoo.
warra amboo kana kan amma daa'imman qaqqabe kana boruu akka qilinxoo geeffamtan jedhanii ajajni hin kenninan nuun jedhanii dhugaa.
Isaan immoo yoom dhiyaatu dhaddachatti.
Caamsaa afuritti dhiyaatu.
Kan biraa himatamaan sin hafee jiraa.
Bannaagashaa mana murtee federaalaa sadarkaa duraatu irratti borullee immoo barattootiin Finfinnee keessaa naannoo Indaasii Ameerikaa jedhu kanatti hiriiraan hayyamamne baatan kan jedhu kan himaman isaan gara kudhanii ja'a ta'u. Kanneen alatti illee amma kan maakalaayii jiru fakkeenyaaf Dastaa Dinqaa, Gajaneedhaa, Qalaadhaa, Gurmeessaadhaa, Addisuu Bullaallaatii idaarii bultii kudha afur guyyaa tokko qabamanii akka shororkisaatitti guyyaan dhibba tokkoof digdamaa yookiin beellamni digdamii saddeet digdamii saddeetti afurii xumurame hamma bultitti Dastaa Dinqaa himannaan irratti dhiyaanne Qileenxoon deemne gadi dhiifamne maakalaayimatti jira jechuudha. Kan akka dastaadhaa kun hedduutu jira jechuudha.
Maakalaayii keessa kan jiran.
Maakalaayii saafee. waajjira poolisii finfinnee keessa lakkoofsaan amma yoo jechuu baadhe gara nama saddeettamaatii olitti tilmaamama. Kan anaan waliin qunnamii wal qunnamsiisaan kun rakkoo ta'e kan maakalaayii jiran Mannagashaa mana murtee federaalaa sadarkaa duraatitti immoo boru ijoolleen yuunivarsiitii hin dhiyaatu isaan namni kudhanii jaha akkas ta'an.
Maakalaayii keessa kan jiranii garuu carraa mana murtiitti dhiyaachuu kan hin arganne baay'eedha.
Baay'ee maatiidhaan waliin qunnamne. Lammataa mukaasonni seeraan gaafatee hordofee wal qunnamuu hin dandeenye baay'ee nama rakkoon kan qunname wallagga irraa dhufee kan baale irraa dhufee kan gujii booranaa ardiin isaati irraa akkas akkas irraa dhufee maatiidhaan waliin qunnamne beektaayi. Sababa kanarraa akka ta'e anis hordofuu hin dandeenye beektaayi akka tasaa yoo maatiin nutti hime akka tasaa yoo maatiin dhaaba himame odeeffannoo kana qabannee maqaa isaanii qabannee dhaqnee hordofna kanatu rakkoo ta'e.
Maatiin immoo akka isaan achi jiran beeku.
Beekanii waan tokkoon godhan. laali gaa wallaggaa do'an gaasanii ka'ee asitti baaleen laali hararii gaa laali achachi kan dhufan bakka filan dhabne jedha maatiin akkasumatti qal jedheetu maanga.
Mee har'a gara Qiliinxootti deemtanii turta attam ture haal?
Gadhaa Qiliinxoon dhaqee tureeyyuu. Kuma seeneen Baqqalaa Garbaa Dajeneetaa fa'aa Addisuu Bullaallaaf Gurmeessaa naan dhiyeessaa jedheen gaafadhe kuma san naa dhiyeessanii mormii duraa dhiyeessannu waliin mari'annee deemne achiin booda ijoollee yuunivarsiitii kan hadhaa mannaagashatti waliin oolle isaanis bakka bu'oota isaanii nama sadii argadhee isaanis haasofsiiseera. Isa sadaffaa immoo warra boru boolee bulbulaa san nama soddomii sadi sanis isaan keessaa eelis nama kudha sadii haasofsiiseera bakka bu'oota isaanii jechuudha. Kanneen kanneen godhee kan nan bahe sa'a kudhanii somaamatti jechuudha.
Jechuun obbo Baqqaleen fa'aa warri jarri arfan kaleessa mana dukkanaa keessa turre jedhan achi ba'aniiru.
Ba'aniiru ba'aniiru. Ijoolluma waliin jirra jedhan namootuma kaawwan waliin jirra jedhan.
Warri bor dhaabachuufiif jirtan warra eessaati?
Boru kan dhiyaatan isaan namoota boolee bulbulaa jedhanii gara nama shantamii ja'aatiin maakalaayii turaniiru boodarra namoonni mannaan itti dhiyaate nama soddomii sadii nama soddomii lamaaf abukaattoon dhaabata namni tokko abukaattoon mootummaatti waan haa dhaabatu jedhee abukaattoon mootummaatti dhaabata isaan boru nama soddomii sadiitu dhiyaataa lidakatti isaan boolee bulbulaa jedhamaniitti jechuudha.
Warri harri dhaabattaniif immoo eenyuudha?
Warri adda dhaabbadhees ijoollee yuunivarsiitii Finfinnee kan naannoo Ameerikaa imbaasiititti hiriira godhanii shororkeessaan osoo hin ta'initti seera qabsuudhaan osoo hin hayyamsiifatin hiriira yaatanii kan jedhu har'a gaa achitti yoo ol geennee jennu akka carraa elektirikiin hin jiru kompiitaraan waamuu hin danda'amu jedhanii.
Maaltu murame?
Kompiitaraan nu haa ta'u jedhee tan falmadhe ani Maaliif kompiitaraan hoggaan ta'in kan galmaa kaasee hin deemnu beellamni gabaabaan nu waa kennamu gaafa kompiitarra argametti haa ta'uudha. Ragaan abbaa alangaa immoo guyyaa tokkotti akka nuuf xuramu jennee kana kaafnetti dhaamsaa guyyaa kudhanitti beellamanii addaan deemu.
Obbo Wandimuu Ibsaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Anillee galatoomaa jedha carraan nu laattaniif.